She said she not the one designer. She said she want a ring up on her finger.
iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye leta ya somaliya iramagana igitero cy'umutwe wa al shababu mu karere ka shabele yo hagati yihanganisha imiryango y'abaguye muri icyo gitero umuryango w'ubumwe bwa afurika n'uburundi u rwanda rwigiye imbereho imyanya makumyabiri makumyabiri ku rutonde rw'uko ibihugu byubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru myanya rwagabanutseho ni makumyabiri urabizi ko uko ugana mu ba nyuma niko ubwo itangazamakuru buriniga none ruri ku mwanya w'ijana na mirongo itatu na gatandatu ugereranyije n'ijana na mirongo itanu na gatandatu muri makumyabiri makumyabiri ntekereza ko ari n'intambwe nini cyane ugereranyije n'izindi wenda u rwanda rwagendaga rutera uko imyaka yagendaga ikurikirana osvald mutuye yezu umunyamakuru w'inararibonye afurika ihombera miliyari zigera kuri mirongo itanu z'amadolari muri ruswa ikibazo cya ruswa kirasuzumirwa mu nama iteraniye i kigali mu murwa mukuru w'u rwanda ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mategure kandi ugezweho na mugenzi wacu diane nini nahazwe reka tuyahere ku mugabane wa afurika w'umuryango w'ubumwe bwa afurika utera ivyatsi igitero intagondwa za al shabab zagavye ejo kuwa kabiri ku ngabo za artemis ziri kugarukana amahoro muri somaliya mu itangazo mukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa afurika musa faki mahamat yasohoye ku mugoroba w'ejo kuwa kabiri yahujije imiryango y'abasirikare b'abarundi baguye muri ico gitero yongera hoza muri rusange abarundi na leta y'uburundi yipfuriza abakomeretse guki kira n'ingoga mu bundi butumwa musa faki mahamat yacishije ku rubuga rwe rwa twitter yavuze ko yavuganye na perezida w'uburundi evariste ndayishimiye mu ntumbero yo guha icubahiro abaguye muri ico gitero yaba ubumwe bwa afurika yaba uburundi nta ruhande ruravuga igitigiri c'abasirikare b'abarundi baguye muri ico gitero abagwanyi ba al-shabab ico bikoze bavuze ko bishe abasirikare ijana na mirongo irindwi na batatu bagira imbohe abandi batatomoye igitigiri ibihugu bikomokamwo abapfuye muri abo ijana na mirongo irindwi na batatu n'abagizwe imbohe nta ruhande rurabitomora neza ku mugabane wa amerika ambasade ya amerika muri cuba kuva ejo kuwa kabiri yarasubiye gutanga viza inyuma y'imyaka irenga ine itazitanga ibiro bitanga impusha zo kwinjira muri amerika mu gihugu ca cuba vyahagaritse ibikorwa vyayo mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi muravyibuka bivuye ku ngwara y'amayobera yafashe bamwe mu bakorera muri ivyo biro n'abagize imiryango yabo amatohoza yakozwe na leta ya amerika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri yerekanye ko iyo ngwara bikekwa ko yaterwa n'ibitero vy'imirasire y'amajwi y'amaradiyo yo mu rwego rwo hejuru akorwa ku buryo atumvikana yugarwa y'ubuserukizi bwa amerika muri cuba ryabaye inkuru y'incamugongo ku banyagihugu batari bake b'ico gihugu bakunze kuza muri amerika bahunga ubukene bwugarije cuba abanyagihugu ba cuba kugira ngo rero baze muri amerika kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi vyabasaba amagendera maremare babanza kuja kurondera impusha muri colombi canke muri guinea abatashobora gufata ingendo muri ivyo bihugu nabo bakemera guca mu nzira zitemewe n'amategeko zabacisha muri mexique igisata kijejwe abinjira n'abasohoka muri amerika kikavuga ko abanyagihugu binjiye ku butaka bwa amerika kuva mu kwa cumi ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe kugera mu kwa gatatu uno mwaka barenga ibihumbi barenga ibihumbi mirongo irindwi n'umunani umwungere wa kiliziya katolika papa francisco yifuza guhura na perezida w'uburusiya vladimir putin kugira ngo amusabe guhagarika intambara yo muri ukraine mu kiganiro papa francisco yahaye ikimenyeshamakuru corire de la sera kiri mu bisomwa na benshi mu butaliyano yavuze ko yasavye putin ko yomuha umubonano i moscow bakagirana inama ariko ko putin ataco aramwishura papa francisco yemeza ko ino nama yayisavye intambara uburusiya bwatanguje muri ukraine imaze indwi zitatu ariko ko naho aho atanyisha upapa araronka vatikano ibandanya isaba uwo mubonano n'ubu papa francisco yabwiye ikinyamakuru corire de la sera ati ndibaza ko putin adashaka ino nama kandi ataniyazokwemera ariko none ni gute umuntu ashobora gukora amahano nk'ayo umwungeri wa eklezia katolika muri ico kiganiro yahishuye kandi ko umushikiranganji wa mbere wa hongri victor orban yamubwiye ko putin ategekanya guheza ingwano yatanguje muri ukraine igenekerezo ry'icenda uku kwezi itariki uburusiya bufata nk'isabukuru y'intsinzi y'igihe abanazi b'abadagi bamanika amaboko mu ntambara yo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine na gatanu dusubire gato ku mugabane wa afurika akanama ka onu kajeje umutekano ejo kuwa kabiri kakoranye kiga ku kibazo ca mari n'ubufaransa nyuma y'aho mari itangarije ko ivuye mu masezerano y'ivya gisirikare yari ifitaniye n'ubufaransa uburusiya nibwo bwasavye iyo nama yabaye mu mwiherero icegera ca ambasaderi w'uburusiya muri onu imbere y'uko inama iba yavuze ko ari ngombwa ko ivyagirije vya mari vy'uko indege za gisirikare z'ubufaransa zaciye mu kirere zitari zemerewe gucamwo muri mari bivugigwa mu kanama ka onu kajeje umutekano ambasaderi w'ubufaransa nawe nyene yavuze ko vyari ngombwa ko iyo nama iba ambasaderi nicolas de riviere yagirije mariko yagiranye amasezerano n'abacangero atavuze igihugu bakomokamwo kandi ko ibi bihonyanga agateka kazina muntu ku kibazo co kumenya niba ubufaransa bugiye guca bwihutisha ibikorwa vyo gukinjura muri mali uwo mutegetsi yishuye oya asigura ko ari igikorwa bazokorana n'ingabo za mali bitonze ariko ko amezi atandatu azohera ingabo zose z'ubufaransa zavuye muri mali bikaba bitegekanijwe ko mu kwezi kwa gatandatu akanama ka onu kemeza canke kagahakana ko ingabo za onu ziri kugarukana amahoro muri mali zongerwa ikiringo co kugumayo ubufaransa nibwo bushinzwe ibikorwa vyose vy'ingabo za onu muri mali
urakoze diane nini nahazwe mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kama no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umutwe w'inyeshyamba za al shabab watangaje ko wagabye kuri wa kabiri mu rukerera igitero ku nkambi ya gisirikare y'ingabo z'umuryango umwe bw'afurika mu ntara ya shabere iyo hagati al shabab ivuga ko abasirikare barenga ijana na mirongo irindwi na babiri bahaguye barimo abarundi ariko nta soko y'amakuru yigenga yizewe yari yabyemeza umuryango w'umwe bw'afurika ndetse n'uburundi nabyo ntacyo biratangaza diane nini nahazwe mu itangazo mukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa afurika musa faki mahamat yasohoye ku mugoroba w'ejo kuwa kabiri yahujije imiryango y'abasirikare b'abarundi baguye muri ico gitero yongera hoza muri rusange abarundi na leta y'uburundi yipfuriza abakomeretse gukira n'ingoga mu bundi butumwa musa faki mahamat yacishije ku rubuga rwiwe rwa twitter yavuze ko yavuganye na perezida w'uburundi evariste ndayishimiye mu ntumbero yo guha icubahiro abaguye muri ico gitero yaba ubumwe bwa afurika yaba uburundi nta ruhande ruravuga igitigiri c'abasirikare abasirikare b'abarundi baguye muri ico gitero abagwanyi ba al-shabab ico bikoze bavuze ko bishe abasirikare ijana na mirongo irindwi na batatu bagira imbohe abandi batatomoye igitigiri ibihugu bikomokamwo abapfuye muri abo ijana na mirongo irindwi na batatu n'abagizwe imbohe nta ruhande rurabitomora neza abdulahi haji muhamed buramatari w'akarere ka el baraf karimwo ikambi yatewe yabwije ijwi amerika ariko mu gisata c'ururimi rw'igisomali ko naho igitero cabaye atariho ari bamubwiye ko ariko hapfuye abasirikare abasirikare benshi b'abarundi ntigeze yamara nawe nyene atomora igitigiri c'abaguye muri ico gitero muri ico kiganiro na serivisi ya somali ku ijwi ry'amerika haji muhamed yagize ati ugutana mu mitwe nk'ukwabaye kuri uno wa kabiri ni ubwa mbere kubaye muri aka karere imigwano yari ikaze cyane ikambi yatewe ejo kuwa kabiri iri ku birometero ijana na mirongo itanu y'uburaruko bw'umurwa mukuru wa somaliya mogadisho iri mu za mbere zifise ubuhinga buhanitse kandi zirimwo ingabo nyinshi ziva mu burundi igitero c'ejo kuwa kabiri ni naco kandi ca mbere gikomeye intagondwa za al shabab zigavye kuva amisom ihinduriwe izina ikitwa atemisa urakoze diane ni ninahazwe nongereho ko leta ya somaliya ibinyujije ku rubuga rwa rwa twitter yamaganye igitero cyakozwe n'umutwe wa al shabab mu karere ka shabele yo hagati yihanganisha imiryango y'abaguye muri icyo gitero umuryango w'ubumwe bwa afurika n'uburundi yifuriza n'abakomeretse gukira vuba i kigali mu rwanda hateraniye inama ya cumi na kabiri y'ihuriro ry'inzego zishinzwe kurwanya ruswa mu bihugu byo muri afurika bihuriye mu muryango w'ibikoresha ururimi rw'icyongereza afurika ihombera miliyari zigera kuri mirongo itanu z'amadolari muri ruswa kigali asimutakaboyi iyi nama yitabiriwe n'intumwa zituruka mu bihugu cumi n'umunani bya afurika byibumbiye mu ihuriro ry'inzego zishinzwe kurwanya ruswa muri commonwealth africa u rwanda rwahawe kuyakira cyane ko arirwo ruzaberamo inama ya cogam iteganyijwe kubera i kigali mu kwezi gutaha ni inama yateguwe hagamijwe kumva kimwe ububi bwa ruswa no gufatira hamwe ingamba zo kuyikumira abitabiriye inama baganiriye ku ngamba za ruswa ibyakozwe mu kuyirwanya no gusangira inararibonye n'ingamba zafatwa mu rugamba rwo kuyihashya umunyamabanga mukuru wa commonwealth patricia scotland wari mu bitabiriye inama y'i kigali yagaragaje ko igihombo afurika itera giterwa na ruswa kingana miliyari mirongo itanu z'amadolari uyu muyobozi yumvikanishije ko igihombo giteye inkeke mu bihugu bya afurika y'abirabura afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara yabonye inkunga igenewe ishoramari cyangwa inkunga isanzwe ikabakaba amadolari tiriyari ebyiri hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ariko nanone igice cya afurika gihomba saga tiriyari y'amadolari yari igitiye mu nzira zifitanye isano na ruswa reba ibintu byumvikana neza ufite tiriyari imwe n'ibice bitatu washobora gukura mu bukene abantu bangana na miliyari imwe na miliyoni magana ane babeshejweho n'idolari rimwe n'ibice bibiri byaryo ku munsi uyobora urwego rw'umuvunyi mu rwanda madamu nirere madrene we yasobanuye ingorane u rwanda ruhura nazo mu gukurikirana abashora imitungo yabo hanze y'igihugu nava ko ari urugendo mu by'ukuri rutoroshye ariko rushoboka kuko abanyereza amafaranga bakayajyana hanze biba bisaba yuko abantu bakurikirana gusa icyo dusaba ni iki ni uko abantu bose baba bafite amakuru baba bagomba kuyatanga kugira ngo abantu bamenyekane wa mutungo wavuye muri ruswa umenyekane muvunyi mukuru yumvikanishije ko u rwanda rwashyizeho ingamba zikomeye zo guhangana n'abaryi ba ruswa ikoranabuhanga ryatejwe imbere mu mitangire ya serivisi cyangwa se mu bijyanye amasoko ya leta aho ari mu bijyanye na cyamunara e-auction iyo urebye serivisi zihabwa abaturage bari kuri serivisi z'irangamimerere ubona ko byose bikorwa hifashishije ikoranabuhanga haba se ibyo mu nkiko bikaba byaragabanyije mu by'ukuri uguhura hagati y'utanga serivisi n'uyisaba aribyo byagiye bigabanya ruswa nirere yagaragaje ko kugeza ubu hamaze kugaruzwa agera kuri miliyari esheshatu mu mafaranga y'u rwanda mu bari baranyereje amafaranga y'igihugu ihuriro ry'inzego zishinzwe kurwanya ruswa muri commonwealth africa rigizwe n'ibihugu cumi n'umunani harimo botswana cameroon eswatini ghana kenya lesotho malawi ibirwa bya morise mozambique namibia nigeria u rwanda ibirwa bya seychelles na sierra leone asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
uraneberara igira hirya ariko mada hirwa wakwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe gusekase ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uzi ko nabonaga uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe we ndabona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
mie kwetu ni bugo reka da ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa yewe shafe twigendere kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo tagisi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye Mu maneno ya kuchekesha Kombo Taxi inatuonyesha ya kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence ya Groya.
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira imipaka reporter sans frontiere riragaragaza ko u rwanda rwigiye imbere ho imyanya makumyabiri ku rutonde rw'uko ibihugu byubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru eric bagira ubusa yasomye iyo raporo icyegeranyo cy'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka reporters without borders cyasohotse kuri uyu wa gatatu cyishyura u rwanda mu bihugu bitameze neza mu rwego rw'itangazamakuru ku mugabane w'afurika icyo cyegeranyo kiravuga ko ubutegetsi buriho aribwo bugenzura imikorere y'ibitangazamakuru byo mu rwanda byaba ibyigenga ndetse n'ibya leta kiravuga ko benshi muri ba nyiri ibitangazamakuru usanga bari mu ishyaka riri ku butegetsi bikabangamira bikomeye ubwisanzure bw'itangazamakuru reporters without borders iravuga ko mu rwego rwo kwirinda ibibazo byavuka byinshi mu bitangazamakuru cyane amaradiyo bishyira ingufu mu muzi umuziki na siporo icyo cyegeranyo kikavuga ko itangazamakuru ricukumbuye mu rwanda ridateye imbere kiravuga ko itangazamakuru ryugarijwe n'ibibazo by'ubukene kikavuga ko n'abagerageje gukora ku nkuru zikomeye cyangwa bakagira ibyo bashyira ku miyoboro ya youtube bahanishwa ibihano bikomeye reporters without borders ikavuga ko kuva perezida w'u rwanda paul kagame yatorwa mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ibintu byakomeje kuba bibi kuko hari abanyamakuru bahatiwe kwitabira za gahunda zo gukunda igihugu cyangwa se bagahatirwa kuba abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi ababyanze bakirukanwa kikavuga ko hari abanyamakuru babona akazi kabo bikabagiraho ingaruka bagahitamo kwicecekera kiratunga agatoki ubutegetsi ko bushobora gukangisha abanyamakuru ibyaha bifitanye isano n'ibyaha bya jenoside kugira ngo babacecekeshe kiravuga ko abategetsi bashobora guhana abanyamakuru ku mpamvu zidafite aho zihuriye n'akazi kabo ikindi cyegeranyo kigarurwaho mu rwego rw'amategeko ni uburyo ubutegetsi bugenzura ibiganiro byo kuri za telefoni z'abanyamakuru binyuranyije n'amategeko kugeza aho bishoboka ko hatabaho ibanga ry'akazi ku musozi w'icyegeranyo cya reporters without borders barasa n'abibutsa ko kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu abanyamakuru umunani b'abanyarwanda bishwe cyangwa bakaburirwa irengero naho abandi mirongo itatu na batanu bagahunga igihugu abo baba mu mahanga iki cyegeranyo kivuga ko bahora ku rutonde rw'abo leta ishobora kugirira nabi itabwa muri yombi rya hato na hato naryo ryariyongereye kandi n'abakorera ku mbuga nkoranyambaga ntiborohewe ku bwa reporters without borders mu gushaka kumenya uko abanyamakuru bo mu rwanda babona ubwisanzure bwabo ijwi rya amerika ryavuganye na bwana jean baptiste karegeya umunyamakuru urambye mu mwuga ashima ko politiki ya leta mu nyandiko zo kurengera itangazamakuru imeze neza agasanga hari ibindi bikwiye kwitabwaho ntabwo bihagije kuko urumva hari igihe cyose haba hari abantu bashobora kuzira ko bakoresheje umwuga wabo bakaba babizira bagafungwa igihe cyose abaturage badashobora gutanga amakuru bavuga ngo gitifu arankura ku lisite ya viyupi cyangwa azanyimishe mituwere igihe cyose umunyamakuru adahabwa icyubahiro akwiye niko navuga kuko nyuma y'ayo mategeko nakubwiye hari ibindi biba biriho umunyamakuru abayeho ate mu bibazo agenda ate arara ate ibyo ntabwo ntabwo byuzuye kuko ariko icyo nakubwiye mu nyandiko ntako leta y'u rwanda itakoze ngo ibyo bibeho naho kuri bwana oswald mutuyezu nawe urambye mu itangazamakuru avuga ku cyegeranyo cya reporters without borders ashima intambwe u rwanda ruriho imyanya rwagabanutseho ni makumyabiri urabizi ko uko uh, ugana mu ba nyuma niko ubwo uh, itangazamakuru buriniga none ruri ku mwanya w'ijana na mirongo itatu na gatandatu ugereranyije n'ijana na mirongo itanu na gatandatu muri makumyabiri makumyabiri ntekereza ko ari n'intambwe nini cyane ugereranyije n'izindi wenda u rwanda rwagendaga rutera uko imyaka yagendaga ikurikirana kimwe mu byo yemeranyeho n'icyegeranyo ni ikibazo cy'ubukene mu mwuga kinaremerera ibitangazamakuru mutuyeze aratanga inama ku cyakorwa ni ukuvuga ngo sosiyete sivile niyo yagombye gukora igituma itangazamakuru ryisanzura rinagira n'ubwo bukeye ariko nayo iracyiyubaka abikorera nabo ntabwo baragira umuco wo kwamamaza naho naturuka muri leta ubwo bari abayobozi bafata ibyemezo ku ngengo y'imari bazajya banategeka n'uko itangazamakuru rikora so gusa njye icyo ntekereza ntekereza ko minisiteri y'itangazamakuru ikwiye kugarukaho kuko itangazamakuru ryabuze urireberera usanga ngo minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu irarishinzwe urumva kuko minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yashinzwe itangazamakuru urebye ibintu bijyanye oya So, ubwo rero minisiteri igarutse yajya ikora za politiki ku munyamakuru karegeya avuga ko ibyegeranyo by'imiryango mpuzamahanga bigaragaza uko itangazamakuru rihagaze mu rwanda bishobora no gushingira ku bigaragara ku mbuga nkoranyambaga avuga ko kuba hari abantu birirwa bibasira abanyamakuru ababishinzwe bakaruca bakarumira bikomeza kuba ikibazo ku bwisanzure za twita njya mbona abantu bifatira ku gahanga abanyamakuru iyo umuntu akwanditseho akavuga ati aha kanaka kanaka yo ubu mu kanya araba yabigejeje kwa rwigara arabigeza kwa rusesabagina arabigeza kwa ngabire mu ruhame kandi kuko niba ari abahamijwe ibyaha niba ari abagize ibihe bibazo uri nkabo iyo bukeye ukajya gusaba amakuru umuntu arakwikanga ntuba ucyisanzuye rero bivuze ngo abakora raporo bashobora kugendera kuri ibyo bintu kuko biba byabaye mu ruhame duteguriye inkuru urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu rwanda rureberera itangazamakuru ntirwabashije kuboneka ngo twumve icyo bavuga ku cyegeranyo cy'abanyamakuru batagira umupaka ababishinzwe batubwiraga ko bari mu yindi mirimo muri uyu mwaka u rwanda rwashyizwe ku mwanya w'ijana na mirongo itatu na gatandatu n'amanota mirongo ine n'atanu n'ibice cumi n'umunani ruvuye ku mwanya w'ijana na mirongo itanu na gatandatu n'amanota mirongo ine n'icyenda n'ibice mirongo itatu na bine rwajeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mu bihugu ijana na mirongo inani biba byagenzuwe eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
hashize imyaka irindwi abanyamakuru b'abarundi barenga ijana bahunze kubera imvururu za politiki bamwe muri bo bashingiye mu buhungiro amaradiyo n'ibinyamakuru nubwo birimo ingorane bwose ariko bo nabo bakorana bavuga ko badashobora kurota bata umwuga wabo inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru amaradiyo n'ibinyamakuru byandikirwa mu buhungiro by'abamenyeshamakuru b'abarundi bahunze birenga cumi byavutse kuva mu ijoro ry'itariki cumi na zitatu rishi wa cumi na kane ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu amaradiyo ane yigenga na televiziyo imwe amaze guturirirwa i bujumbura biturutse ku ntureka za politike zadutse muri uwo mwaka nyene yamara amaradiyo atatu isanganiro rema fm na bonesha fm zavuye zimwe zugurugwa izindi zisubira gukorera ku mugaragaro izicugaye ni rpa na radiyo televiziyo renaissance abamenyeshamakuru barenga ijana barahunze igihugu kuva ico gihe nk'uko ishirame ribahuza ajbe association de journaliste burundais en exil rivyemeza indwi muri abo uburundi bwabarungikiye imitahe mpuzamakungu yo kubahagarika bagerezwa kuba baragize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ico bahogwa ni uko bahaye ijambo abo bashatse gutembagaza ubutegetsi bamwe muri abo bakorera mu maradiyo n'ibinyamakuru bashingiye mu buhungiro mu bihugu bitandukanye bya afurika uburaya amerika na canada umwe mu bamenyeshamakuru amaze imyaka indwi akora muri ayo maradiyo aratwiganira ingorane bahura nazo mu kazi ariko ati akagumye bagumako amakuru dutanga tuyahabwa n'abanyagihugu bari mu ntara zitandukanye abo banyagihugu rero imbere yo kuyaduha cyangwa n'inyuma yo kuyaduha hari igihe akenshi bagira ubwoba kuko bazi yuko atanze amakuru hanze y'igihugu bucanyuruzwa ashobora kurara yishwe cyangwa akaburizwa igufa urondeye umutegetsi kanaka duhura n'intambamyi y'uko batashobora kuguha amakuru ni no ngaha rero nuvuga yuko nk'abamenyeshamakuru tutarota duhagarika gutanga amakuru tutarota duhagarika umwuga wacu nubwo duhura n'intambamyi nyinshi alexandre niyunge ko atwara imwe muri ayo maradiyo inzamba avuga ko inyuma y'imyaka indwi bakwiye kwiha umudari abamenyeshamakuru b'iyo radiyo barabandanya gukora naho nyine bakora mu bihe bitoroshe kuko uh, bisaba uburyo kenshi umuntu ataba afise bisaba kwitanga cyane twagumye tubikora naho ubutegetsi bw'i bujumbura bwashimye kuduhoza twe tugira tuti ntitwohora ni uguha akaryo abanyagihugu kugira ngo bashobore kuronka uburenganzira bwabo bwo gushyikirizwa amakuru mugenzi we bob rugurika atwara iradiyo rpa ubu ivugira mu kiganiro humura burundi yongera koko amaradiyo yabo yizewe kandi ashikira benshi novuga yuko abantu basubiye kubona yuko ni twebwe n'uno munsi tubwira barundi n'amakungu biri kubera mu burundi urumva turafite amaradiyo akora remediane exil uretse yuko hari ingorane z'uburyo abo bamenyesha amakuru bari mu buhungiro dukorera mu bibazo bikomeye ivyo bimenyesha amakuru byose bikoresha ubuhinga ngurukanabumenyi cane cane urubuga rwa whatsapp mu guhanahana amakuru bene byo bemeza ko igice kinini c'abarundi bafise amatelefone ngendanwa bumviriza amakuru yabo hakiyongera ko abarundi baba mu makungu n'impunzi ubu zirenga ibihumbi amajana atatu umwe mu bamenyesha amakuru yabwiye ijwi ry'amerika ati amakuru nka twese duheza kuyakora isaha imwe z'ijoro jewe kenshi ndyama nk'isaha zitanu z'ijoro ndiko ndarungika ayo makuru harabambwira ko badashobora gusinzira batayumvirije ndetse harimwo n'abari mu nzego za leta ubutegetsi bw'u burundi bufata aya maradiyo n'ibimenyesha amakuru nk'abansi b'igihugu ubushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano buheruka kugabisha wohirahira agafatwa ariko yumviriza izo radiyo bwise ko zikokeza intambara ibi bob rugurika abibona ukundi iyo umuntu avuze ibitagenda neza iyo umuntu yerekanye amabi akorwa ntaba ari umwansi w'igihugu ahubwo aba ariko afasha ubutegetsi kugira butware neza ivyo rero ntibavyumva jean philibert karangwa yashinze iradiyo yitiriwe amahoro peace fm yongera ko ko ahubwo bafasha na leta y'uburundi mu gushikana kure ingingo iba yafashe twama twavuze abanyagihugu banyagwa amatongo hirya no hino mu gihugu twama twavuze ibitagenda neza bijanye n'agateka kazina muntu mu gihugu mugabo kandi turavuga n'ibintu bigenda neza ntitwashoboye kumenya ibihugu aya maradiyo n'ibimenyesha amakuru akoreramwo bene yo babwiye ijwi ry'amerika ko atagihugu na kimwe kibemerera gukorera ku mugaragaro gusa bongera koko bakorera mu bihugu bitandukanye bahungiyemo cane cane ivya buraya amerika na kanada abaganiriye n'ijwi ry'amerika bose twavuganye ku buhinga ngurukanabumenyi ishami mpuzamakungu ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe reporte sans frontiere rirashima ibikorwa vy'ayo maradiyo yamara rigasaba abayakoramwo n'abayarongoye kwirinda inkuru ziteranya igihugu igihugu cabo n'ibindi bihugu izibiba ugwanko n'amacakubiri canke izivuga nabi ishusho y'igihugu bahunze rikongera ko riti ivyera ntimubigire ivyirabura yamara ibintu bivugwe uko biri Pierre Claver nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wamfashije kuyabagezaho tubifurije umunsi mwiza dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umukobwa asiga ziryamiye imyugariro akajya kuruha mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiye imana
babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri bose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu agashari kashira ngabo kamazima kano kurimbura nigera utizimba mu kirago nibutsize amashuri maze mbyumva nk'ejo bampa icumi n'agakene kubaho ubundi umugabo ye ngo basuri n'inkumi mbirudiruko abana n'abasaza turabazirikana waho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba gariya